iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu burundi mudukurikire kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri ku mirongo migufi kugera saa mbiri turi kandi no kuri interineti wazi itatu akadomo radiyo yacu voa akadomo com mwiriwe neza umwaka mushya muhire muri kumwe na thomas kamirindi murisanga rero uyu munsi mwese muratumiwe mwifurize abanyu umwaka mwiza w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda maze mwese muzagire umwaka mwiza
Ahora no me akurashize unse mfashe nishibe duhigure n'imihigo twahize tubabaye muramenye nimwibeshye imana ntiyibagirwa kandi iza kwibagirwa mu gihe cyose ukiriho areruya uzagira umwaka mwiza kandi imana izabafashe icyo ni byo mbasabira areruya uzagira umwaka mwiza kandi imana izabafashe ibyo mbasabira Tukiho none Aleluya Muzagira umwaka mwiza kandi Imana izabafashe ibyo ni byo mbasabira Aleluya Muzagira umwaka mwiza kandi Imana izabafashe ibyo ni byo mbasabira se waba uri umwana cyangwa se ukaba umubyeyi waba uri n'umutegetsi cyangwa se umuyobozi dore ngewe icyo mbasaba muba iyo mana yacu yatunze twese twese tukaba tukiriho none areruya muzagira umwaka mwiza kandi imana izabafashe ibyo ni byo mbasabira areruya muzagira umwaka mwiza kandi imana izabafashe mwese rero muzagire umwaka mwiza na samuweli ndawukwifurije samuweli wiriwe neza
Mwiriwe neza mumenyesha amakuru umwaka mushya muhire
shaba twese tuwurye n'ucuge yego yego nuko rero Eh.
wifuriza abawe
Eh, bwa mbere bwo rutangura kwipfuriza inshuti n'abagenzi na cyane cyane n'imbagiye mwebwe aba- abanya- abamenyeshamakuru ba VOA akakumusabye kugira ngo twebwe abantu bari mu mihinga itandukanye y'isi bagume bamenyana kandi babonana ba- bagume ba- bamenya ibyo a- aba n'abandi bari muri bera ku isi Mm.
basaba rero yuko woba umwaka imana yobaha amagara meza imana yobaha ubushobozi mukazobushirizaho ku gutanga ibiganiro nk'uko byahora mukazobaha ingufu n'inkomezi zo kuzobandanya mukora akazi kanyu neza ndagushimiye cyane rwose kandi ubutumwa bwawe ndabugeza no ku bandi dukorana bose
Eh, yamubwira kandi we ndawipfurije umuryango wanjye muri rusange n'inshuti abagenzi
yego
ibyo umwaka w'amahoro n'umutekano ku isi hose na cyane cyane mu bihugu birangwamo umudugararo birangwa n'intambara zo mu mwaka mwiza ku bantu bari mu mabohero bakoze agaco bagira ku bantu barwaye zo mu mwaka wo kwishyuka wo gukira abantu bose bafite ibibazo byose abantu bafite ingorane zitandukanye zo mu mwaka y'uko bazishyurwa yego
nkaba rero nurangiza mbwira na cyane cyane abantu bari mu bibazo bitandukanye nk'abagomba kuvuga abanyororo abarwayi n'abandi bose batagira icyepfo cya ruguru cyo kuhimbaza nk'uko abandi bimwe barabikora ko nawe imana itabibagiye ko wumbure ibibazo byabo bogira ukwizera ko muri uyu mwaka zitanguye idotora nyinshi samwe ubutumwa bwawe bwo- bwo- ubutumwa bwawe rwose ndabugushimiye cyane
akaririmbo
Oy- ushobora kuyisaba ugasanga tutayifite kuko ubu ngubu ahantu indirimbo zibitse harafunze kubera ko ari konji U- ushobora no gus- eh, ushobora no gu- gusaba indirimbo ugasanga ntayo dufite reka tuguhitiremo izabonane urakoze
Eh, urakoze cyane rwose nanjye ndaza kwishimiye mu mitiramo yose yewe komera
ramba ramba radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda murisanga nimwifurize abanyu umwaka mwiza w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda kuri telefone dufite nsengayire nsengayire we umwaka mushya muhire
murakoze cyane kuri twese ye nuko rero umwanya ni uwawe
mumeze mute mumeze mute turi aho turakomeye
umwaka mushya umwaka mushya rwose
Eh, umwaka mushya rero na- na- nari nagukumbuye banze nkukwifuriza neza nari nagukwifurije ndagushimiye pe
Eh, nari maze igihe ntakumva kubera hari igihe mba nagiye mu duce badafatisha radiyo Mm.
urebye ni sawa ye nuko nuko
hano i kigali rero ibintu ni sawa naba- na- mbona abantu ba- ba- ba- ba- ba- ba- basereburaga niko babyita ngo ni uguserebura yego
Aba bari ba- bariraye mu muhanda gusa ara- akaba nabo nenga Mm.
abo nenga ni aba- ni abaraye banyweye nyinshi
barabongoka
Ba- ba- barabongoka icyo bita gu- gusanyuka Eh.
niba ndanenga baraye basanyutse ba- twagiye duhura mu gitondo kugenda byabananiye ari ukubegura
none se ubwo baherekeje umwaka neza twizere yuko uyu nguyu nabo bawutangira neza
baherekeje umwaka neza ba- ba- ba- ba- babongoka Eh, urebye byari neza nyine ba- nyuma y'ijambo rya nyakubahwa paul kagame yego
Eh, ba- ba- ba- ba- barashe ya miriro mu kirere ibyo bita fayawakisi nyuma yo kuyirasa rero nibwo wabonaga ko buri muntu wese nyine aho yari ari wumvaga ko rwari urusaku muri uno mujyi nyine wumvaga ko buri wese ari hanze ari kubireba atangiye umwaka ari hanze
yego
aho nari bindi rero byari kandi wenda ahitwa sonapibe nari nambutse navuye igikondo najya ahitegeye komvesheni kugira ngo nanjye ndebe uwo muriro neza aha
nabonaga abantu bafite akanyamuneza kandi turanashima na polisi yo mu muhanda ko impanuka zaragabanutse urebye nta mpanuka nyinshi zabaye ntizajyaga ziba mbere Mm,
aha reka nifurize rero abantu umwaka mushya muhire ubundi yego rwose
ariko mbere yuko nifuriza abantu umwaka mushya muhire ndabanza kubashimira mu biganiro by'umwaka wose ubu mu minsi yose twagiye tubana muri muri isanga Mhm.
uhereye ku munsi ku itariki ya mbere z'ukwa mbere bibiri na cumi n'umunani kugera kuri mirongo itatu n'imwe z'ukwa cumi n'abiri bibiri na cumi n'umunani Mhm.
ibiganiro byose byagenze neza turabashimira tubashimira ukuntu mu mudu- mwa- mwa- mutwitaho mukaduha umwanya Mhm.
rwose mwarakoze murakarama safu yose y'ijwi rya amerika tubifurije umwaka mushya muhire kandi mukomeze mutere imbere urakoze rwose kandi ndagutumikira
Eh, Mm.
umwaka mushya muhire rero ku- ku ku- ku bavandimwe banjye nahera ku bantu bari mu- mu- mu- muri kigali Mm.
umwaka mushya muhere kuri ku muntu mu itiranwa hano witwa tomasi irindi ni irihe
yitwa munyeshema tomasi rwose nda- baragukunda cyane mubwira uti rwose urukundo nawe rurakugarukiye
Eh, aba- ahora kumviriza rwose akavuga ati umuntu twitirana kabisa ati jumutuhuriza Eh,
mwifurije umwaka mushya rero n'umuryango we wose aho uri n'abantu bose bamuzi aho bari hose mm.
aho umwaka mushya muhire ku- kuri uwitwa evode ndabamwita Mhm.
n'uwo babana na mugenzi wabo babana witwa fulegisi umwaka mushya muhere ku ku muntu witwa diyotoni Mhm.
ukunda kuba yibereye kimihurura nyuma mu nyuma y'aya masaha ndabizi niho araba ari n'uwo baba bari kumwe witwa yani na adadiriye yego
bose ndabifuriza umwaka mushya muhire n'uwitwa emanweri Eh, ndamwifuriza umwaka mushya muhire ndifuriza umwaka mushya muhire abo bantu bose bakorera aho ngaho mu muri icyo gice cya kimihurura mu ruganda hitwa mu ruganda ye
umwaka mushya muri rero ku bandi bavandimwe ba- bagiye kurira aba- abagiye kurira mu- mu mu miryango yabo mu cyaro bavuye muri kigali ba- ba- ba- naro mbifuje umwaka mushya muhire kuko sinabarondora ni uko ni uko
umwaka mushya muhire ku muryango wanjye uri karongi ahantu hitwa mu- ku kibuye mu- mu- mu- mu binyamakuru Mhm. yego nabo nizere ko ba- ba- ba- ba- ba- ba- baguwe neza banyumva ba- ba- baryoherwe ba- ba- bacinya akadiho yego yego rwose umwaka mushya muherere no ku mpunzi zose yaba iz'abakongomani ziri mu nkambi ya kiziba yaba iz'abarundi ziri ahantu hatandukanye muri iki gihugu ndetse no muri kongo Mhm.
aho bari hose ndabizi bamwe nti- bamwe baba eh, wa- wabagezeho bitari neza ntibishimye cyane ariko bihangane ibyiza biri imbere kuba kuba umuntu akiriho ngo nicyo gifuho Mm.
bihangane abatazi aho bitagenze neza abafite abarwayi
yego abafite abantu ba- ba- ba- ba- ba- ba- ba- bari mu nzu z'imbohe abafite abantu ba- ba- ba- abafite ibibazo bitandukanye by'amadeni Mhm. Mhm.
aba- abafite ibibazo bose muri make bo bitagenze neza bihangane imana ibarinde kandi nabo bagire umwaka mushya muhire bak- ba- ba- baharanire kugera ku mpinduka nsengayire we urakoze cyane rwose
isaba murakarama Unsu- umwaka mushya muhire kubifata ye ndatumika urakarama rwose Umutume- eh, ubwo turi kumwe urakarama rwose nizere ko dutangiranye umwaka neza yego yego komera komera Mm.
Mm. radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda umwaka mwiza mwese inshuti aho muri nyine nk'uko na- n'aba- abatubanjirije ndavuga mu- muri iki kiganiro samuel na sengayire bifuriza abafite agahinda bari mu byago bakabifuriza kwihangana nifatanije nabo rero nanjye abagize impanuka imiryango yabo yihangane maze uyu mwaka uzabazanire izindi ngufu kuri telefone dufite leonce leonce we
Ya ya Thomas Cameron umwaka mushya muhire
watweze Thomas ndishimye saa tukibira kumva ijwi ryawe noneho no naheruka kumva ijwi ryawe none mu mwaka wahera yego iyi turangize wa denzere biziwiti yeee none numvise ijwi ryawe se warambaye hafi nongeraho kugushimira bugira kandi iri rigize kabiri noneho mpamama mpamagara ngaha muri iki kiganiro ndishimye cyane Nuko Noneho nuko.
mvuganye nawe.
Nuko Reka nuko.
nkubwire ko ndagukunda cyane ndagushimiye cyane pe
ni ukuri imana ikurinde n'umuryango wawe yego twese ikunzigamire Mm.
noneho ariko Mhm.
ndagusaba n'iki Mm.
mu mwaka warangiye wahoze uryoherereza ya ndirimbo inuma yeee
none wagira aforo ibishoboka se wasubira kuri inyoherereza kuko mu gihugu cy'ubururu ntabwo twumviriza iradiyo murazi dufite umubabaro dufite eh, eh, agahinda mu mutima ariko tu- turi ku mirongo migufi ntabwo wowe radiyo yawe ntabwo ijya ifata imirongo migufi se
Oya mu- ntabwo mfite iradiyo se ndakoresha agatelefone ngendanwa yeee kare ko nahora ndayumviriza ku- kuri telefone ngendanwa ubu ntabwo byashoboka eh, ntabwo bikunda ndi ndi hagati mu gihugu urumva bikaba bigorana cyane yeee
Eh, tufite umubabaro kare twara dutera amatwi ko twumviriza utwirya n'ino indirimbo noneho muduko mishwashwa ariko noneho ubu biragorana kugira tubumve Dufite bizaza umubabaro ariko se.
bizaza
none se nagusaba uze kubyinyoherereza yeee
nimba uri kuri ari uri kuri watsapu ndazagukoye ibisate yego ndaza kuyikoherereza
hama reka nsubire se ntashye nipfurize umwaka muhire abakozi b'ijwi rya amerika bose iyo bava bakagera urakoze pe ndatumika Nuku- nukuri imana ibarinde ibateteshe twese ika mu twese miryango rwose yabo noneho Ah.
ibakoreye buri kintu cyose bisha- bashaka bishimiye nawe bikugereho ni abawe
nuko nuko tuma ntama reka Yehe.
ngere mu gihugu cy'uburundi yeee mpfuze umwaka muhire umuryango wa nyiricyubahiro agatogo hasa n'umuryango wiwe n'abiwe bose Mhm.
mbifurize umwaka muhire Mhm.
umwaka wo kwihanganira buri bibazo byose wahura nabyo Mhm.
buri amagambo yose yaza yumvaga Mhm.
noneho imana ikomeze kumugirira neza akomeze kuba yanezererwa buri kintu cyose cyamuca imbere yiwe uko Mhm, cyoba mhm.
kimeze cyose yego
noneho nkasubira mu nkambi aha mu gihugu cy'u rwanda
yego Eh, hari bamwe n'abandi twama tuvugana ndababwira uti leonse batagira ndenza ko arabipfurize umwaka muhire umwaka wo kubona amahirwe buri kintu cyose bifuza umwaka wihinduka kuko ni benshi eh, bari mu buzima butandukanye bari mu buzima bubabaje ibyo imana yabandikiye ko bazabamwo ndababwira ko hari iyindi nzira igiye gucibwa imana Aha.
igiye kubahindurira iyindi nzira Ah,
bakomeze kwihangana bihangane cyane yego reka naho batatwumva reka nujye mu ntara ya ruta naho mvuka Mhm. yego yego mfite- mfite inshuti n'abagenzi hari uwitwa fregisi hari uwitwa mbazumutima hari uwitwa fitonjoni hari uwitwa mama aline ndababwire nti mbifurije umwaka mwiza n'umutima wanjye ari wose n'ubwenge bwanjye bwose ndabibutsa ko ndabasabira kuko imana yabazigamye n'abarafashe neza barandeze mu gihe ntari mfite ababyeyi Mhm.
barantoza indero nziza Mhm.
reka bankoreye buri kintu cyose Mm.
kugeza isaha nkiriho nzakwama nzabahimba ndabashimagiza baranyeretse umwungu uhuma n'ubudahuma Mhm.
mu ntege nke zanjye imana izabane nabo mu byo bazavuga mu byo bazakora Mhm.
nanjye se ninabona umuryango bazoze babafashe nk'uko bamfashije nk'uko bandeze nuko nuko
tomasi kamirimbi yego rewonsi we
numva nishimye cyane rwose nuko ni byiza nanjye ndishimye urakoze cyane rero
nuko imana ikundindire cyane ikundindire tomasi nuko nuko yaba ari hagufi Mm.
muze kugusura pe ariko ntibishoboka Bisho- bi- wabona bishobotse nta kidashoboka burya rero imana se yampindurira amayira noneho ugasanga birahindutse ugasanga ndaguhondeye da ye Leonce ndagushimiye cyane umwaka mushya muhire
ya twese ye ijwi ry'amerika Ndakwohereza- ndakwandikira ahubwo uze kunyohereza ijya ndirimbo ya inuma ndaza kwikohereza nabikwemereye urakoze Nuko- ye ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda turi kumwe kandi na tito tito we
karame karame kamirine umwaka mwiza
kuri twese kuri twese nuko nuko
yego umwanya ni uwawe rero
eee murakoze cyane Mm.
nagira ngo nifurize umwaka mushya abantu bose bari kunyumva kuri radiyo Mhm.
by'umwihariko umuhungu turi kumwe hano witwa seremani papa na mama bakuru banjye harimo uwitwa remi n'uwitwa habimana yego
umuhungu w'inshuti yanjye hano witwa seremani
yego yego uwitwa Ishi- ishimwe uwo bita jean pierre uwo bita riyaje
Mhm.
bose ngo bagire umwaka mushya rwose wa bibiri na cumi n'icyenda nuko nuko
Eh, kandi namwe rwose mbifuje umwaka mushya
natwe twese turawukwishi- turawukwifurije pe ariko hari umuhungu turi kumwe n'ashaka kubavugisha arabakunda cyane yitwa nde
uwo yitwa seremani reka mubane nabavugishe ko turi kumujwira aho bita kumujwira ku mujwiri ni hehe
Ah, ni mu murenge wa rweru ni mu karere ka bugesera Ah, nuko nuko eh ku mujwiri turabakunda cyane kamwe n'uyu muhungu turi kumwe abavugisha ye nuko pe seremani we
hano seremani urakomeye muraho neza kamere umwaka mushya muhire eh tuwusangire twese nuko nuko umwanya ni uwawe rero
ok murakoze cyane reka nifurize uwo bita jean claude bukenyi usenge umwaka mushya muhire Mhm,
uwo bita manishimwe desire mhm.
uwo bita fabiye yego
papa na mama
komeza
uwo bita shantari Mhm,
uwo bita diyodoni yego
uwo bita bubakari mugabo ntabwo nuko nuko
saa murakoze cyane Umwana Urakoze.
muze muhire.
ye nawe umwaka mushya muhire yego mukomere mukomere
yego namwe
Son petit cas d'un si bord la rivière, tous en bande, son famille, oui, dans la misère. Pour cette année, nous, une bonne année. Son petit cas d'un si bord la rivière, tous en bande, son famille, oui, dans la misère. Pour cette année, une bonne année. Bonne année, bonne année tonton, bonne année, meilleur vœu. Bonne année, bonne année ma tante, bonne année, meilleur vœu. Bonne année, bonne année tonton, bonne année, meilleur vœu. Bonne année, bonne année ma tante, bonne année, meilleur vœu. Nous créoles, nous aime beaucoup la fête. Pâté créole avait un petit verre à Nicée. Pour de tout, la bonne année. Nous créoles, nous aime beaucoup la fête. Pâté créole avait un petit verre à Nicée. Pour souhaite à ce de bonne année. Bonne année, bonne année cousin, bonne année, meilleurs vœux. Bonne année, bonne année, cousine, bonne année, meilleurs vœux. Bonne année, bonne année, cousin, bonne année, meilleurs vœux. Bonne année, bonne année, cousine, bonne année, meilleurs vœux. Dans discothèque, l'ambiance peut défouler. Pour Saint-Sylvestre, il est là où il faut oublier. Pour chez nous tous, la bonne année. 1er janvier, la bien arrivée. Pour Saint-Sylvestre, il est là où il faut oublier. Pour chez nous tous, la bonne année. Bonne année, bonne année mon frère, bonne année, meilleur vœu. Bonne année, bonne année mon frère, bonne année, meilleur vœu. Bonne année, bonne année mon frère, bonne année, meilleur vœu. Bonne année, bonne année mon frère, bonne année meilleur vœu. Bonne année, bonne année, beau frère, bonne année, meilleur vœu. Bonne année, bonne année, belle sœur, bonne année, meilleur vœu. Bonne année, bonne année, beau frère, bonne année, meilleur vœu. Bonne année, bonne année, belle sœur, bonne année, meilleur vœu.
bonane bonane umwaka mushya muhire uzababera uw'amata n'ubuki muzawurye ntuzabarye inshuti z'ijwi ry'amerika murisanga uyu munsi rero ni uwanyu mwifurize abanyu umwaka mwiza kuri telefone dufite bienvenue bienvenue karame karame umwaka mwiza umwaka mwiza nuko nuko umwanya ni uwawe rwose yewe ndishimye cyane kabisa uragahora wishimye pe
rwose nawe urabyumva ko mfite santima zihuta nuko nuko aha muri aho se turi aho turabona bwira bugacya tukaba turarambye
nanjye ubu ngubu uyu mwaka ndashima imana cyane kuba nkugejeje ngihumeka Mm.
kabisa benshi barahise bava ku biryo ariko ubu ngubu ndacyabasha gutamira nuko nuko rwose aha Eh, aya ni kamirindi yego
Eh, data we aha ndakwishimiye cyane rwose nuko pe
Eh, ndakwishimiye buriya ngo ijwi rya amerika mu buryo buri hejuru nuko turagushimiye cyane Eh, ndabifuriza umwaka mushya muhire w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda rwose abanyamakuru ba radiyo ijwi rya amerika muzajye umwaka mushya muhire w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda muzawurye ntuzabarye kandi uzababereho amata n'ubuki twese twese kandi ndagutumikira turagushimiye pe Eh, ndifuriza umwaka mwiza rero umuryango wanjye Eh, njyewe ubundi ntuye mu- mu majyaruguru mu karere ka rurindo umurenge wa ntarabana Mm.
eh, mu majyaruguru Mm, ni ukuvuga ngo ndifuriza umwaka mushya muhire umuzamu wanjye eh, n'abana ndetse n'abantu b'inshuti zanjye harimo abanyeshuri twiganye ibyumba muri vtc barimo mpano emmanuel barimo n'ingabire n'abandi twiganye aho ngaho ibyumba muri vtc ubwo rero ndifuza n'umuryango ni- nu- n'umwaka mwiza eh, abantu b'inshuti zanjye banzi bose bazi byemveni teonesi nuko nuko
Eh, bura rwose biranshimisha ku- kuba ngejeje iki gihe kuko eh, bya- ni ibintu birenze nawe birenze uko wabyumva kabisa nuko rwose komereza aho ngaho ugire morale
eh murare rwose kabisa ndayifite kubera ko ubu ngubu aha amasaha ageze ah, amasaha ageze ubu ngubu nama- namaze kwizera ko ubuzima bukomeje ye nuko nuko ubu nta gikuba cyacitse ye nuko bienvenue yego rwose Yeah.
saba ndagushimiye kandi ko- kuba mu- munanzirikanye ukakira kabisa nari nategereje ye mukomeze mugire imigisha wowe n'abawe yego rwose nawe rwose ugira umugisha w'imana kabisa Yeah.
rwose ndakwishimiye komera komera yego yego
radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda murisanga mwese mwifurize abanyu umwaka mwiza bonane
bagira amahoro maze ukishyira ukizana mbese muvandimwe urumva umuziki uyu mwaka mushyashya uguteza indi ntambwe mu majyambere uyu mwaka mushyashya ni ugutiza ingufu ukora ubyitayeho uyu mwaka turangije wawukozemo iki muvandimwe niba utirangayeho uri bonane wiheme wishimane n'abawe ariko kandi mudacunge urugomo wishimane n'abawe kandi mufate n'indi migambi mishya urafite ubuzima ukagira amahoro maze ukishyira ukizana mbese muvandimwe urumva umuziki uyu mwaka mushyashya uguteza indi ntambwe mu majyambere uyu mwaka mushyashya ni ugutiza ingufu ukora ubyitayeho bonane umwaka muhire bavandimwe bonane umwaka w'amata n'ubuki nyampinga yifatanije namwe tubunane wakimuhana kazi imvura ihise muvandimwe wanjye yamfashanyo ya sedata wanjye ese ko yahindutse nzareba iyo nzazi zasanga ufite iki dore dore uwo mugambi ufate ubunane bonane umwaka muhire bavandimwe bonane umwaka w'amata n'ubuki nyampinga yifatanije namwe kubunane senkundwa wawe dore uyu mwaka wose ntiyaruhutse ngweza atavaho ahungabanya umunezero wawe mbesigaye ngira mama wanjye burya ugira so yita urwini ubwo se umufatiye mugambi iki bunane bonane umwaka muhire bavanywe bonane umwaka w'amata n'ubuki nyampinga yifatanije namwe kubunane nyirankundwa wawe warananiwe maze arakuruhura dore abana mu rugo barakeye kandi barakina mbese ga mugabo mbe yewe ga musore nkundwakazi wawe kakado keza ntakazira n'akarahure keza akimara gishyika yihitiyemo ariko ye ibyiza si ibyo gusa dore dore hari n'umuziki wa nyampinga ubunane bonane umwaka muhire bavandimwe bonane umwaka w'amata n'ubuki nyampinga yifata tuganije namwe ku bunane bonane umwaka muhire bavandimwe bonane umwaka w'amatanu nyampinga yifatanyije namwe ku bunane bonane umwaka muhire bavandimwe bonane umwaka w'amata n'ubuki nyampinga yifatanije namwe ku bunane bonane umwaka muhire bavandimwe bonane umwaka w'amata n'ubuki nyampinga yifatanije ijwi ry'amerika nayo yifatanije namwe ku bunani inshuti mwese mukomeze muryoherwe mwizi- mwizihize umunsi mukuru wa bonane neza mu mahoro nk'uko nyine nyampinga ibabwiye ntimubomboke mu- ntimubongoke nk'uko umwe muri muri bo twaganiriye nawe yabivuze ko hari ababongotse umwaka bawutangira badashobora gutambuka nuko uyu mwanya ni uwanyu rero mwifuriza abanyu umwaka mwiza kuri telefone dufite kwizera kwizera we kwizera nsabwe ye, urakomeye Nsabwe.
umwaka mwiza
tuwusangire tuwusangire nuko nuko rwose uratangaza iki rero
Eh, nagira ntangaze kabisa ndi mu burundi mu ntara ya kirundo muri komine ntega yego mu mwaka mushasha twarabuhimbaje ka- rwose cane aha Eh, hari habaye igiteramo hano iwacu nyene kw'ikomine igitaramo Nabo cyakoreshejwe n'abantu- na bande
igiteramo co- co gutamba nyene twigina umwaka mushasha yego carangiye nyene mu gatondo eme kujeka saa moya na eme abantu bamunamanuka barushe cane baborewe bawuherekeje neza niko nawe se byakugezaho waborewe oya oya Eh. nuko nuko Eh, duguza dugushika n'ubu abantu baracanezerewe cane ndabona mu isoko baratembera baryohewe Eh.
cane gose Eh, n'isoko ririmo Eh, ibintu na- murasuma neza
eme turasuma kabisa ndabona ku munsi w'ejo naho isoko yacu novuga ngo irateye imbere cane bari babazi nk'ahantu hatari hake novuga nta n'imwe yanaraye nibyo ni byi- ni byiza cyane ibyo rero Eh, yego eh, na- nagomba gutasha rero yego ni umwanya wa- ni umwanya wawe rwose Gutasha inshuti zanje yego
cyane cyane na- mera ku nshuti yanjye nkunda cyane twiganye mu mwaka w'icumi muri segondere iri mu- iri mu- yahungiye mu rwanda bitanije imbere edouard Mhm.
ndamukunda cyane ndamwifurije umwaka mushasha ubwa kabiri nifuriza umwaka mushasha mushiki wanje ari bujumbura Mhm.
ari yasanzwe yubatse yego ubwa gatatu naho nipfuza umwaka mushasha abanyeshuri twiganye bose mw'isominari ntoya y'imuyinga Mm.
cyane cyane abakurikiranye umuhamagaro wo kujya mu gipadiri bagiye ku iseminari nkuru nawe je byarananiye
byakunanije iki kwizera we byakunanije iki nta nta muhamagaro wowe ufite biratandukanye nanjye naciye mu bindi aha aha igikuru ni ukubikora Eh.
neza gusa
Eh?
igikuru ni ukubikora neza gusa
Eh, n'ubu ndiko nditegurira kuzoja kuri kaminuza nyene muri uyu mwaka uwo mugambi ni mwiza rwose tera imbere
Eh, murakoze cyane ye namwe rero sinogenda ndabiba nta- ntaba- ntabapfurije umwaka mushasha mwebwe abakozi b'ijwi rya amerika bose ndabakunda cane urakoze aho pe dukunda ku- yego ndumva cyane mpereye nyine kuri wewe tomasi kamirindi ndagushimiye ayani tanishaka bahi mu rundi wacu yego ba antoine jide d'antoine yego abo bose turabakunda cyane varise nzi ko banyanka yego igigwema nawe ndagu- ndagutumye ndagutu- ndaguhaye intaje muze kuzimumpera igigwema ndamukunda cyane rwose icyo Ndabi- gihe amerika ndarikunda rwose ndabikora pe
Eh, murakoze rero kwize nawe urakoze cyane umwaka mwiza
tuwusangire tuwusangire uzoba amata n'ubuki kuri twese kuri twese rwose komera
komera ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda etienne yakiriye kwizera etienne we
wiyi umwaka mwiza ah tomasi kamirindi kamirindi twaherukana mu mwaka uheze w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani ndakugwiyemo nda tomasi umwaka mushasha mwiza nanjye ndakwishyuye n'ubwuzu bwinshi rwose n'urugwiro
ego nu kuratangaza iki rero
o natangaza ni umunezero udasanzwe Mhm.
ego kuba ngeze mu mwaka wa w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda nkihumeka n'umuryango wanjye wose n'ijwi rya amerika nkiyumva Ni- nicyo cya mbere nobanza gushima imana yego
ego Ah.
ego nuko komeza rero nyine bandanya n'abandi b'inshuti zawe ubabwira Nagira- bo nagira nipfurize umwaka mushasha mwiza dutangiye w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda uwa mbere bofere wanje nkunda cyane yitwa bizimana cedric Mhm.
nibagiye abajurnaliste bose b'ijwi rya amerika nibagiye umupfasoni wanjye savyimana ivona Mhm.
ego muce nce ndaba mama wanje ari kirema cyangwa zitwa gwasaditire n'abantu bose bateramire mu yumu ndazi aya masaha ndazi umunsi mukuru bawugejeje- bawugejeje ahantu kure cyane rwose yego nibagiye bo umucuti wanjye nkunda cyane yitwa tuyishime marite ari muri south africa ndibaza ko anyumva neza cyane gatanu kuri gatanu reka tubyizere
ego Ah.
ndasaba rero hari akaririmbo k'inkongomani kavuga bonani ndakwinginze Toma- Tom- tomazi kamirindi yego ndagusabye ukoresha ubuhinga ufisa ukarimba ukandonderere wubukozi bo reka nku- nku- reka nkwisegureho aho kubwira inkongomani se waguha intanzaniya
Eh, eh, nta kibazo ntago wenda nabira akaririmbo ka ebene kavise Mwaka mupya.
wa mwindo, we- eh, wo- wo- w'abakongomani kameze neza cyane reka naguhe bofere wanje nawe agira akajambo ashirye tomasi kamirindi nawe araryohewe cyane yifuza kuvugira kuri voix d'amerike yemuhe telefone rwose
ego ego ese yit- Matama Thomas ndagize amahoro uraho urakomeye wowe witwa ndese Umwa- umwaka mwiza Thomas umwaka mwiza tubwira akazina kawe
cyane twabizimana Cedric ye bizima umwaka mwiza uyu rero mutwara ye yego tuwusangire mwana wa mama nuko rero wifurize Tuwusangire gutasha mwebwe ngaho ku buhinga bw'ibyuma yego hatasha namwe n'icyubahiro uyu mubyeyi wanjye ariwe bose nsanze amahoro etiyene Mhm.
natasha ababyeyi banjye bari mu kayanza umwe yitwa nzibisaba theodore uwundi ntunzwe n'imana floridiane natasha n'umu- n'abagenzi banjye bari mu mu gihugu cya buraya abahungu ba misi muri belgique Mhm.
batasha naho umugenzi wanjye yitwa sergio ari mu gihugu cya zambia n'abandi benshi mu cy'ibitoke cya rugombo barabizwo basanzwe babizi yego babakunda cyane Mm.
bataja n'ibibondo byanjye byose hari umwana yasize muhira yitwa uwamateka arufa Mhm.
ahubwo imana imuzigame Mm.
hamwe n'abandi kingi beritra hamwe na na na nkuru nziza kamusi nuko abo ni nuko abana twabyaranye n'ujya mugore ari muri zambiya nuko nuko nawe nyine ndamuta- nawe nyine ndamutahije nikuri Ye, ndumva bagutwenze cyane.
nawe nyine ndamutahije Eh, ndahije n'umukeni wanjye ari ngaho mu gasenyi yitwa zirifa n'umugenzi nyine ndamutahije nawe nyine nuko nuko
ego mugire kirisito kandi yego urakoze cyane bizima ye umwaka mwiza ye umwaka mupya umwaka mupya ndirimbo muduhe iyo ndirimbo tomasi kamirindi y'intanzaniya tuyicinya gatoya ngiyo yaje rwose mwaka mupya niko yitwa Eh, murakoze cyane muryoherwe muryoherwe nka ku ijwi rya amerika ye komera komera Eh, eh, ramba ramba ntibajya bari muri yumu bose bagacinya ye mambo mapya baba ninahitaji uwepo wako uwe kwangu nipiganie bwana kwa uwezo wako mungu ulisulubishwa baba miiba ulipigwa mijereti ulipigwa ili mimi niokolewe
ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda mwaka mupya ku nshuti zacu mwese mwese bonane happy new year mwese uko mungana rwose turabakunda muzagire umwaka w'amata n'ubuki muzawurye ntuzabarye kandi nimuwifurize abanyu kuri telefone turi kumwe na emmanuel emmanuel we alo umwaka mwiza
reba twese nuko rero wifuriza abawe
ibi ndabifuriza abo turi kumwe ngaha muri- mu bugande e uri muri uganda Eh, ndi muri uganda ndongera nkabifuriza ab'iwacu mu- bari mu burundi mu ntara ya ngozi yego
eko muri komine kiremba hari mwene wacu nestori hakaba na mwene wacu rwasa
yego
Eh, n'abandi bose bane ngaha muri komine kiremba yego Eh, nkaba ndabifurije umwaka mushasha nuko nuko Eh, namaze muri ku iradiyo musenye ko mu murongo ndabifurije umwaka mushasha Urakoze cyane rwose. reka Eh.
duhite tuguhana new- happy new year y'umuganda sibyo Eh, ye urakoze murakoze neza.
urakoze cyane Eh.
utuberere mirembe nakile umwaka gwa mukama omutali kusirana wa mwaka nyuma tandise kwebaza omukama webale kundabirira omponyeza bingi otunda toŋŋanyiza kuzikirira guno mwaka nagwo ngulabye naye bingi binnemye okumaliriza papa almighty god my father akolako nyonem indisya sabye mukama onyambe onkyusiza obulamu guno mwaka bakudaala teyongerayo kuliye eddaala eddene amaziga genkabye gakume ebizibu byefunye bigende obwavu bunumye bugende n'amabanja gefunidde mugamala okunyomanyomwa okusiraana byonna bikome mu buli omukadde bisya benyuya omwaka guno gutubeerera emirembe nangirira omwaka gwa mukama omutali kusiraana wamu n'okujoobwa benyuya omwaka guno gutubeerera emirembe nangirira omwaka gwa mukama omutali kusiraana wamu n'okujoobwa
DJ Eric Kong in the mix.
nkulopera ebyoyoyo ebibi ebituzingako mukama guno mwaka omwoyo wekifiiriza afe emyoyo gy'obwavu gife emyoyo gy'ekidiibo fa ne baana badibye nabo bafumbirwe disya omwoyo w'okugobebwa afe omwoyo w'obupangisa afe omwoyo ajjamu embuto afe n'abagumba ku luno nabo bazaale omwoyo wa kisidenti fa n'omwoyo wa siriimu afe kansa n'ebirwadde lwadde bya kuno bife ebintu g'abantu baffe guno mwaka omwoyo w'okuzingama afe olomosoni zeeyongere ku mirimu omwoyo w'amabanja afe n'omwoyo w'obutasasulwa fa omwaka guno omwoyo w'okuzunga afe ofune wetuwumulira wakiri omwoyo w'obutasiimwa fa bakama baffe basiimeko bye tukola omwoyo w'okusibirwa afe ebisangosango ebijoteka ebife disya omwoyo w'okunyagibwa afe ababbi tetubagala mu guno gujja omwoyo w'obusamiza afe ffe katonda waffe gwe tusinza wenka erewe benyinya omwaka guno gutubeerera emirembe nangira omwaka gwa mukama omutali kusirana wamu n'okutoba benyunya omwaka guno gutubeerera emirembe nangira omwaka gwa mukama omutali kusirana wamu n'okutobwa
Remember where you got it from. www.djericom.com.
kati ŋŋambira taata ŋŋambira maama guno mwaka gwa ssanyu ŋŋambira mikwano ŋŋambira mwagalo oli umwaka mushya muhire na louis michel turawukwifurije louis michel urakomeye
urakomeye tomasi we muraho muraho uraho neza umwaka mwiza rwose umwaka mushya uyu mwaka mushya muhire tomasi uyu mwaka mushya muhire kuwa abantu mwese mwese mwese mwese bo ku ku ijwi rya amerika mbifurije umwaka mushya muhire komera komera nawe turakwifurije rwose
murakoze cyane noneho reka nifurize umwaka mushya muhire umuntu witwa hazari yego umu- umu- umudamu mama kariza aline mahirwe Yego.
umwana witwa vuguzigiro viateri Mm.
hari jean de dieu hari batiste yego hari tewo ye hari eliyasi w'igitwe yego evazo mama louise yego nyina wa ndori christine frederic wihurega Mhm.
uruhu rw'inda ijagamuru irutunga patrick w'imbandazi minani na gitinyiro umwana witwa protogene bugira imfura wa hano hirya bruce wandani Mhm.
karahanyuze mama Yego.
prince ni Yego.
pasiteri nirema emmanuel nuko nuko n'abandi mwese mwese ntarondoye ariko ariko hari akantu gatangira ngo ngusabe yego
rwose hari ikintu ushaka kwisabira uwiteka imana imana yacu yego
iki gihugu cyacu umwaka ushize twagize ibibazo cyane by'ibiza bitwikira abantu hano mu karere kacu ka kamonyi hatowe bageze kuri makumyabiri ndibuka yego ariko mu rwanda hatoye abantu benshi cyane Mm.
amazu yarasenyutse Mhm.
imyaka yaragiye rwose yagiye gusa umwami imana muri uyu mwaka imvura izagwe ariko noneho rwose azagwa imvura nziza yo kuzadukora nk'ika yadukoreye umwaka ushize aka kabiri Yego.
inkuba zakubise abantu inkuba ni ngombwa gukubita niko zaremwe Eh.
ariko rwose usaba uwiteka imana muri uyu mwaka twatangiye Ah.
rwose ntizakubite ariko zize ku misozi zikubita ibitare ze kuzongera gukubita abantu mbisabye uwiteka imana mu izina rya yesu kirisito umwami wacu Amen.
ndabashimiye tomasi we murakoze cyane Umwaka Mukomeze mushya mugire muhire.
umwaka mushya muhire Yego.
Mukore ibyo nifuza barya tomasi we twese ku ijwi rya twese Amerika.
twese rwose bonane
bwana na tomasi murakoze cyane ye
umusaza cyangwa umukecuru wishingikiriza akabando ucinya akadiho wifuriza abakiri bato kugera aho ugeze waba umusaza cyangwa umukecuru wishingikiriza akabando ucinya akadiho wifuriza abakiri bato kugera aho ugeze nanone dore umwaka urashize kandi n'undi uratashe twongere twishime tunezerwe dushimire imana nyagasani iduhagaritse tukaba tunyujije aya magingo nanone dore umwaka urashize kandi n'undi uratashe twongere twishime tunezerwe dushimire imana nyagasani iduhagaritse tukaba tunyujije aya magingo ntacyo twatanze ngo dukunde turame abataragize ayo mahirwe bose ubwabo kuko ntawanga kuramuka ntacyo twatanze ngo dukunde turame abataragize ayo mahirwe nabo si ku bwabo kuko ntawanga kuramuka twe turenzeho twidagadure twebwe rugira tuteje ubuzima twe turenzeho twidagadure twebwe rugira tuteje ubuzima waba umusaza cyangwa umukecuru wishingikiriza akabando ucinya akadiho wifuriza abakiri bato kugera aho ugeze
bonane ijwi rya amerika rwose ibifurije kuzagira umwaka w'amata n'ubuki w'uburumbuke umwaka uzira umuze muzawurye ntuzabarye tuzakomeze tubane neza tubaganirize mutuganirize twungurane ibitekerezo dukomeze dutere imbere twese bonane murakarama
Batura Rwanda mwese bonane uyu mwaka mushasha tuzanira amatwara yo kujya mbere bonane bonane Batura Rwanda mwese bonane natwera urubyiruko turirimbe twese uyu mwaka mushasha uzatubere muhire mu byishimo bonane
turashimiye mugenzi wacu thomas kamirindi mu kiganiro muri sanga ahejeje kudushikiriza